iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi umubyeyi wari utwite yaburanye n'umugabo we nsengimana marcel bari mu mashyamba ya kongo uwo mwana yaravutse bamwita uwineza jeannette ahabwa nyirakundwa murere nyina ajya gushaka undi mugabo uwineza jeannette atuye mu karere ka karongi umurenge wa twumba akagari ka gisovu umudugudu wa kanyovu yaburanye na papa we akiri mu nda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu nyine umubyeyi wanjye nagiye mfata amakuru y'uko yaba ariho kuko hari abantu bagiye banguka bakambwira ko bamubonye mu mashyamba birukanka bakabonana gutya ariko atigeze apfa umubyeyi wawe mwatandukanye ryari umubyeyi wanjye atandukanye na mama icyenda karindwi antwite yego mama we aza mu rwanda aba ariho ambyarira yambyariye kwa nyirabukwe ari we nyirabukwe ari we ubyara papa izina rya papa wawe urarizi yego ndarizi yitwa nsengimana marisere hanyuma wowe wakuriye hehe nakure n'ubundi kwa kwa kwa mama wa mariseri ariwe kwa nyogokuru wanjye batuye hehe nicyo nshaka kuvuga n'ubundi ni mu kagari ka gisovu umudugudu wa kanyura ayo makuru wabonye yuko papa wawe ashobora kuba akiriho bakubwiye yuko ari hehe
bambwiye yuko babonanye gutyo mu ishyamba ngo birukanka bahunga ntibigeze bambwira ngo araha kuko barambwiraga bati aho umusize none se wamubona ejo ntawakurangira ngo twamubonye ahangaha kuko n'ubundi ashobora kuba atari wakire mukaba mwamfasha amurangije yaba akiriho kuko ashobora kuba azi ko nta muntu n'umwe wasigaye kuko mama we yari mu bahiga icyenda kandi ashobora kuba azi ngo wenda yaranapfuye nyogokuru wawe aracyariho oya yapfuye muri uyu mwaka ushize bibiri makumyabiri na gatatu nibwo yapfuye ariko noneho njye wasigaye uwo muryango uriho wenyine mama wawe aracyariho mama wanjye ariho ariko yansize ntaranagira mu mwaka ahita yiga nanjye nasigaye kwa mukecuru ari ubyara papa bandeze kugeza mbaye gutya nganya gutya mama wawe yaragusize ajya gushaka yego mama we se murabonana muravugana
tuvugana kuri watsapu gusa sindamubona amaso ku maso birababaje ntagira n'umwaka na n'ubu ntabwo uramubona uretse kubona amafoto yo kuri watsapu ni ukubona amafoto ye sindamubona wakujijwe na nyoko gukuru wawe niwe wagusimbagije niwe waguhaye amata mama wawe ntabwo yigeze aguterura ntabwo uzi ubushyuhe bw'ibiganza by'umubyeyi
reka reka kuko yansubije no kwibera nyogokuru ahubwo ni umubyeyi mwiza mama wawe iyo muvugana kubwira impamvu yagutaye akagusiga akagenda yigeze akubwira impamvu yagusize akagenda ntakujyana aho yagiye oya yirinda kugira ikintu abivugaho nshatse kubimubazaho ahita agenda nta kintu ansubizaho yarashatse afite umugabo yarabyaye
yarabyaye nahoze mbona abana be kuri watsapu nabo arabafite abantu iyo muvugana bagufata nka mukuru wabo bagufata nka mushiki wabo bagufata bate yirinda kubamo ashobora no kuba atarabibabwiye ntawe yamuretse kunyereka amafoto gusa ariko ntabwo abamo uwo nyakwigendera nyogokuru wawe wakureza akagukuza iyo mwaganiraga n'irihe jambo yakubwiraga na n'ubu utaribagirwa yambwiraga yuko azarinda apfa atariyumvamo umwana we ndetse yaramubonye kuko yarambwiraga ati marisera ariho sindiyumvamo urupfu rwe na rimwe ikaba ariyo mpamvu waje mu kiganiro uvuga uti data ashobora kuba akiriho ndebe ko narangisha nkaba namubona nsigaye ndi njyenyine nta nkomoko nta mwene nta muntu uwineza ubu tuvugana utuye he utuye aho nyogokuru yagusize utuye he ubahute n'ubundi niho ntuye yarwaye igihe kinini naragiye gushaka yego arwaye ngaruka kumurwaza ubwo ngarutse rero ahitamo umurage w'aho yari ari hose niho ndi kumwe n'umugabo wanjye reka tugaruke kuri papa wawe nsengimana marcel ndimo ndashakisha ngira ngo numve uwaguhaye amakuru nimba atarakubwiye aho yahuriye nawe kumbwira ko bakuhuriye mu mashyamba birumvikana ntabwo wakubwira ngo ishyamba ry'inzitane riri aha n'aha ngo wa mugana ugenda uhamusanga ariho wamusize ejo ariko se nta na kanunu wigeze wumva ko igihugu yaba aherereyemo aho yaba yarabyenze akagera hari undi muntu wigeze ahunguka nawe aciyemo iminsi nawe yatubwiye ko yamubonye ngo ari muri congo ahantu bita iruwisi kongo yihe ntabwo namubajije ngo niba ari hehe ntaho namenye hari kongo bazungu bitaga kongo kinshasa hari na kongo burazavire ayo magambo wigeze wumva burazavire niba mbyibuka neza aha bakubwiye kongo burazavire niryo jambo wumva kugarukamo babikubwiye ukiri umwana ari nyiri umwana ariko urabyibuka urabyibuka reka tuzamushakira muri congo burazavire none aziyumva abanyarwanda bari muri congo burazavire uwamenya nsengimana marcel akaba yaramubonye yaramurabutswe nawe nsengimana marcel niba utwumva muri kano kanya najya nkubwire ko umukobwa wawe wineza jeannette wari mu nda ya nyina muri mirongo icyenda na gatandatu mutandukana muri muri ayo mashyamba ya kongo akagaruka mu rwanda ubu ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga gushakisha we neza jeannette ngaho rero abwira amakuru papa wawe mama mama we nyogokuru wawe umbwiye kwitabye imana mbwira abasigaye mu muryango umbwira amazina ye umbwire n'abandi bavandimwe ba papa wawe bakiriho aho ngaho umbwira umuryango w'uko uteye mama wa marisere amazina yitwa nyirabagenzi felicita papa we yitwaga gatwaza amanase hari abavandimwe asigaranye hari abavandimwe afite bo kwa mukase kuko uwo mugabo ari we papa wa mana papa wa mariseri yari afite abagore batatu yego ubwo rero abavandimwe be bo kwa mukeba we nibo bariho naho uwo bavandimwe witwaga erisha we nawe ngo yarapfuye icyenda gatanu abavandimwe be bariho rero ni uwitwa mukamudengi josephine uwitwaga moni na natani na garambe abo barapfuye nabo nta wundi muvandimwe hari afite asigaranye umuvandimwe umwe asigaranye umuvandimwe umwe nanjye umwana we uriho ni nanjye uri mu bya nyina ari we nyogokuru wanjye nifuza ko abaye ariho akaba nyuma yagaruka mu rwanda akaza tukabana sinsigare ndi njyenyine kandi mfite umubyeyi niyo yaba afite umuryango aho kumutuza mu bya nyina birahari rwose uyu muvandimwe we usigaye mukamudenge josephine muraziranye murasurana muravugana
uretse ko kubera iyi minsi nyine urabona yari uwo kwa mukase ntabwo abyishimiye kuba narasigaye mu bya nyina wa mariseri ubona ko bitamushimishije nicyo kintu gishobora ku kuba kitaduhuza ariko mbere nta kibazo cyari kirimo
ibyo byose uri uri mu gicumbi cya so ni uburenganzira bwawe uwo mukecuru uwo mubyeyi yagize neza yatekereje neza ibyo yakoze n'ibyo umubyeyi wundi wese yakora byo kugusiga mu gicumbi cye ukaba uhagarariye papa wawe kandi uri imfura uko ubivuga papa wawe naza azajya mu bye kandi mubituranemo ni ibyanyu n'ibyawe bikaba n'ibye none rero wagira guti niba nyumva natahe mu rwanda ariko ni akahe kandi kantu k'urukundo ku mutima katumye ubyuka ukavuga uti ngiye gushaka nshima imana mu gasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika tuganire mubwire ariko ubwira ni papa wawe ngaho rero wa munota ndawuguhaye mubwira iki kuri ku mutima rwose ikindi ku mutima ni uko mukunda kandi nkeneye kubona umubyeyi wambyaye mu maso sindamubona kuva nabaho niba nyumva rwose nazi dufatanye ubuzima ndi umwana we yari yarashakanye na nyina nsabimana verena navugiye kwa nyirabagenzi felicita rwose azaze uko niba afite n'undi muryango akaba ariwe akaba nyumva azaze nongere mbone umuryango wanjye nanjye ndi mu muryango ntahari njyenyine nigunze urakoze imana izadufashe atwumve azagusubize ngaho rero wineza jeannette ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umubyeyi watandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine batandukaniye igoma mu kwezi kwa karindwi uwo mwana yitwa uwase odile umubyeyi we esperance mukakinani aramushakisha atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari ka kimisagara umudugudu wa muganza iki kiganiro ngishubijeho kubera ko abana benshi baraduhamagaye batubwira ko biyumva muri uwo mwana ushakishwa mwongere mutege amatwi mwitonze nari ndimo nshakisha umwana nabuze muri mirongo icyenda na kane mu burira hariya mu gihugu cya kongo cyari umwana mutoya ufite imyaka itatu uwo mwana yitwa nde yitwa uwase odira kuki uvuga ngo yitwaga nkubaza uko yitwa yitwa uwase odira nuko ntakimufite murambabarira ntabwo kimufite ariko turimo turashaka irengero rye turagira ngo twumve ko ya- yatwumva mu gihe tumuganira mu gihe tumuvuga ah, n'uwaba amufite akamenya aho ari mbwira mujya gutandukana mwatandukana bavuga mwatandukaniye muri kongo yihe kongo mwari mu kahe gace byagenze gute mu kwezi kwa karindwi twari hariya e, igoma haruguru y'ikibuga cy'indege kigoma hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo hari aka- akantu ka burigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe hanyuma barasa ngo hejuru barashe abandi barirukanka Ah, birukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe nahise ngaruka ako kanya nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana hanyuma nsanga ba- barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumubura nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi byari nko mu minota mirongo itatu byari bibaye nko mu minota mirongo itatu hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose ngenda mbaririza hari imodoka yari irimo ivomesha amazi yazaniye impunzi amazi mpaca mbaririza barambwira bati ariko hari umwana waruri aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi ati ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za croix rouge zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose eh, nsa nk'ubaza mpamagara niko byagendaga icyo gihe ariko mbura umwana ko bari bakubwiye yuko hari imodoka ya croix rouge yamutwaye wigeze ujya ku biro bya croix rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza Ah, muri ako kanya ntabwo nagiyeyo kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe ariko nyuma mbere y'uko mpunguka kuko n'ubundi nahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'icyenda na kane ah, nagiye aho bita ikatare eh, muri za ruferena zari zihari muri ruferena yari ihari imwe ah, cyari ikintu ki- cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze Ah, ngerageza gushakiramo guhamagara warahamagaraga utwana twose twari tunzinya twose tukitabira rimwe ariko sinabasha kubona eh, umwana wanjye ntaho nabashije kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu rwanda hanyuma ngeze mu rwanda ahantu nabashije kugera nshakishiriza ni muri csl ah, yari irimo ikorera hano mu kiyovu niho nabashije gutanga imyirondoro ariko nta gisubizo nabonye hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku gisenyi byari byinshi mu rwanda muri icyo gihe hari n'ikindi cyari i cyangugu hari n'ikindi cyari i butare aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri csr i kigali Eh, nabashije kurebera muri csr gusa i kigali nta handi nabashije kugera abo bantu wambwiye wari usigiye udira ujya gushaka ibyo gufungura bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakirukanka bakamubura bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo ba- batandukane nawe muri ako kanya aho twari dukambitse hari aho nanjye sinari ngiye kure yaho ni hafi aho hari mu ngo z'abaturage ni ukuvuga ngo babaye nk'abirukansi bava aho nk'uko wakwambuka umuhanda ujyamo hakurya hanyuma urusaku rw'amasasu bari barashe mu kirere rushize cyangwa wenda n'ibitoki barasa agasinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turirukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turirukanse ko n'igikapu cyanjye cy'imyenda bari bakijyanye atari ko tubuze umwana uko bigenze kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyane aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa nkaho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciye aho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi ku iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana kuruwa ruje imodoka irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano atekereka niba iyo modoka yagatoraguye ni ayo makuru nabashije kumenya muri ako kanya ibyo ari byo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya kuruwa ruje ntihabuze umusamaritani w'ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye i rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe odira uko ameze yari mutoya ni wowe umuzi kurusha abandi mumbwira uko wamubonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibibi se bwaba ubumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uku yari ameze uko umubyeyi wamuvuga niko ari
umwana wanjye rero wa seodira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yakibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cyabona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba nk'igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye n'iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de kuko yari musize arimo akikinyeza nk'umwana ari gukina nubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku munwa ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari none niba odide uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa karindwi mirongo icyenda na kane mukigera muri congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka mirongo itatu mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira uwase odira namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nterwa intimba nawe yabaye akiriho imana yaramurinze yatumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga tantine ariko yakundaga kumwita tine n'uwamukurikiraga amugwaga mu ntege yamwitaga tine hanyuma hari musaza we witwaga tente yajyaga yari azi kumuhamagara tente ni abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye bifuza kongera kumubona yego nanjye ndahari nka mama we imana yo mu ijuru niba yaramurinze izongere kuduhuza nawe amaso ku yandi madame esperance mukakinani komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi ibi ni ibihe biba bikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukaba mutazi aho baherereye mutarabonye akanya ko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima kandi imana ntibishaka ikoresheje kino kiganiro agasaro kaburaga koko mubone ako gasaro kabahora ku mutima ndagushimiye cyane kuba warategereje kino gihe kugira ngo uze mu kiganiro ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane namwe imana yo mu ijoro ibaho umugisha ku bw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine umutesi sonia nawe yari afite imyaka itatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu inkambi z'abanyarwanda zari mu cyahoze cyitwa zayire zimaze gusenywa umutesi wari igitambambuga yazanywe mu rwanda ashyirwa mu kigo cy'imfubyi icyari gitarama umutesi sonia atuye mu murenge wa gacurabwenge akagari ka gihinga umudugudu wa rwabitana ikintu kinzanye muri iki kiganiro agasaro kaburaga numvishe ko hari benshi mwafashije bagahura n'imiryango yabo nanjye nifuza kuhagera ngo ndebe ko mwamfasha nanjye narangishaga ababyeyi kuko nabuze ndi umwana mutoya nisanze ndi mu kigo cy'igitarama bitaga jamu yego ariko se kugira ngo wisange muri icyo kigo cya jamu waje uturuka hehe aho naturukaga ntabwo nabasha kuhamenya kuko nkuruye neza uko byari bimeze naje kubona ndi mu kibisi kinini harimo abantu benshi baza baduha amabiswi turya mbona batudepoje muri icyo kigo ariko ndi umwana mutoya kuko narahageze bahita banshyira garidiyene nigaga hariya mu kinini gitarama nzamukira muri icyo kigo hanyuma se icyo kigo nicyo wakuriyemo cyangwa se waje kuhava ujya kurererwa ahandi
ikigo nakirerewemo nko mu myaka nk'itatu kuko nahageze ndi umwana umaze kugera mu myaka nk'ine nari muri hafi uwaje kunkuramo yankuyemo mfite imyaka itanu itandatu gutyo nakinkuramo aranjyana ajya kunderera hanze uwo waje kugukura mu kigo cya jamu ni umuntu wari mwene wanyu ni umuntu mwari muziranye wari uziranye n'ababyeyi bawe yaje kugukuramo ate yaje yitande byagenze gute oya hari ukuntu ababyeyi bashakaga abana bo kurera mu kigo barangiza bakaza kubisaba mu bigo by'imfubyi bamara kuhagera bakakubaza niba ari umukobwa ushaka cyangwa ari umuhungu noneho bakabajyana muri dorotwari y'abana twaryama akagenda areba umwana yifuza yatwara akamurera uwo mugabo arangije ampitamo nta kintu dupfana na kimwe amajije kumpitamo ntago bamumpaye uwo munsi barabanje banyoherezayo ngo musure ndebe ko mpiyumvamo ndebe ko nahaba koko nkahashobora arongera arangarura mu kigo nawe ansura nk'inshuro eshatu inshuro ya kane bahitaga bakoresha ikirori cy'abana bagiye gusohoka bakajya mu miryango yo hanze nuko yankuyemo ajya kundera kugeza na n'izi saha ntabwo nzi niba umuryango wanjye uriho cyangwa utariho ariko se mu gihe tukivuga uwo mubyeyi wakureze kugeza amagingo aya yakubereye umubyeyi wifuza arakurera aragukuza aragukosha niwe mubyeyi wawe uzi niwe nzi nta wundi hanyuma rero ugira utya uti ndashaka kumenya inkomoko yanjye nyirizina yarabikubwiye ati nubwo bwose nakureze ntabwo uri uwanjye
yankuyemo ndi umwana umaze gusa n'ugira ubwenge kandi naho nakuriye bambwiraga ko atari iwacu ariko sinabyitiramo cyane bigeze aho nuko umubyeyi yaje kuntwarana nawe yageze aho nawe akitaba imana tugasigara turi imfubyi turi kumwe n'uwo nakwita papa gusa biza kugenda nabi rero uwo atuzanyemo wundi wa kabiri adufata nabi twari abana babiri turatarara tujya hirya no hino biba ngombwa ko mpita nshaka nicyo cyatumye nshaka ndi umwana nashatse ntujuje imyaka kubera ubuzima nari mbayemo none rero nkaba nifuza ko rwose aho bari bose banyumva ni ukuri bamenye ko nkiriho ubwo tugeze ku babyeyi bawe ushakisha mama wawe na papa wawe n'abavandimwe bawe nimba ubafite ntabwo uzi aho wakomoka nta kintu uzi nta muntu wigeze akubwira ati ushobora kuba ukomoka aha n'aha nta kintu nzi habe na mba none rero umutesi sonia reka nkuhereho wowe umutesi sonia iryo zina niryo ryawe wagiye muri icyo kigo cy'imfubyi ariko witwa rwose nazamutse numva ariko banyita ntabwo nigeze menya ngo nayiswe n'ikigo sinigeze menya ngo nayange bwite nazamutse ariko nitwa gusa hasi yanjye hari harimo utundi twana dutoya ubwo n'abatwita amazina nanjye numva ko ari uko nazamutse ariko umwana w'imyaka itatu cyangwa ine aba azi izina rye waba ari wowe wagiye ukagera ku kigo bakubatse izina ryawe ukabwira ko witwa sonia umutesi cyangwa se baba barabuze bati uyu mwana reka turebe izina tumuhimba tumuha afate iryo ngiryo ayo makuru ntabwo nyazi niba ari njye wababwiye uko nitwa cyangwa niba ari bo banyita ariko ndebye kuko nibuka ukuntu twaje muri iyo bisi birashoboka ko naba narinze ubwenge nkaba nabasha kuvuga amazina yanjye
uretse ko nanone ushobora no kugira ihungabana ukabyibagirwa bikaba byakumvikana nanone ibi nabyo byakumvikana kuko hari akana mfite nanjye mu rugo kavuga amazina yako ni gatoya ariko iyo ageze ahandi hakagira undi muntu umubaza araceceka nanjye ntekereza ko byaba ari uko byagenze cyangwa akaba ariyo mazina yanjye bwite ntabwo namenye uko bimeze gusa niyumvishe nitwa gutyo reka tubifate yuko ariko witwa dushakishe umubyeyi waba yarabuze umwana witwa umutesi sonia wari ufite hafi imyaka ine cyangwa se itanu muri mirongo icyenda na gatandatu ntabwo umwana azi neza aho yaje aturuka ariko ikigaragara ni uko yaturutse muri zayire mu cyahoze cyitwa zayire ntitwamenya niba ari muri kivu y'epfo cyangwa se niba ari muri kivu ya ruguru icyo tuzi ni uko ingabo z'u rwanda zatahanye abo bana zibageza mu bigo by'imfubyi ibigo by'imfubyi birabarera bibashakira ababyeyi babarera ndetse n'ababyeyi bakaza kwishakira abo bana abo bana rero umwe muri bo ni umutesi sonia uri mu kiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya ndagira ngo mwese mwumva kino kiganiro mumfashe mumfashe waba afite umwana yabuze witwa umutesi sonia wari ufite imyaka itatu mirongo icyenda na kane ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga aramushaka arashaka ababyeyi be cyangwa se abavandimwe be nyaboneka mushyireho akanyu sonia niba muri kano kanya umubyeyi utazi utabonye akumva mubwire ijambo umaranye imyaka mirongo itatu n'itatu ufite ku mutima wumva ushaka kubwira umubyeyi utazi utabonye ari kugikunda
ijambo namubwira abaye anyumva namubwira ko mukunda cyane kandi nkaba mumenyesha yuko nkiriho ntapfuye nkaba nifuza kubabona ni ukuri aho ari hose abaye anyumva yahaguruka akagira ishyaka ryo kumenya hondi byanezeza cyane byaba ari na byiza ari n'amahire akabona abuzukuru akabona n'umukwe
ni ukuri
urva rero byaba ari umugisha w'imana Eh, sonia yego umutesi ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ukaza wizeye kandi ukaduha amakuru ari budufashe kugira ngo tugufashe gushaka umuryango wawe ngaho komera gira amahoro y'imana nanjye ndagushimiye cyane imana ijya ikomeza kuguha umugisha ni ukuri ijya ikurindana n'umuryango wawe urakoze cyane
agasaro kaburaga
umubyeyi wavanye umutesi sonia mu kigo cy'imfubyi yitwa paul nzabona nkizi atuye mu karere ka kamonyi mu murenge wa gacurabwenge akagari ka ginga umudugudu wa rwabitana naramuhamagaye kugira ngo ambwire amakuru arambuye kuri uwo mwana umutesi sonia Eh, turabona amahoro Mm, ndi venute nshimiyimana hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga Mm, nari mbahamagaye kubera ko hari umwana mwareze eh, sonia umutesi eh, eh, mbaze mbashimire cyane kuba mwaramureze mukamukuza akaba ari umubyeyi nawe ah, n'igikorwa cy'indashyikirwa Am, nagira ngo mbabaze umwana mumuvana muri uruforina mwamuvanyeyo afite imyaka ingahe wabonaga ari hagati y'imyaka itandatu n'irindwi itandatu n'irindwi atari nyinshi umunani kuko twese tumutangira umwaka wa mbere wabonaga ko arenze igihe cyo gutangira umwaka wa mbere mwamuvanyeyo mu wuhe mwaka icyenda n'umunani mwigeze mumenya amazina ye amazina umutesi sonia ninde yamuhaye ni urufena yamuhaye cyangwa ni mwebwe twaje ariyo mazina afite bababwiraga ko ayo mazina ari aye nyirizina ababyeyi be bamuhaye cyangwa se bababwiraga twahita tumuzana ni ubwoko malisite basomaga malisite bakaduha amazina y'abana tugatwara abana bajyamo yitwaye umutesi soniye nta rindi zina rye yigeze ababwira yari azi ntabwo aba yigeze ababwira ati bundi nitwaga iri zina iri n'iri barampindurira Eh, ntayo ngayo ntayo izina yize atubwira ntayo ngayo yari afite Mm, ubundi umwana w'imyaka itatu cyangwa ine iyo ageze muri oruferina azi kuvuga ashobora kubaha amazina ye bakaba ariyo bafata ntibamuhindurire ni buriya niyo yabahaye Mm.
kuko niyo yabaye kuko ubona ko yari mukuru nagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima urukundo wagize n'ubu ugifite ukaba ah, ukomeje eh, kurerera u rwanda Ah, paul nzabona nkize rero ndagushimiye cyane kuba umpaye akanya ukaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ugira umunsi mwiza yego nawe mugire umunsi mwiza
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itanu ikibeho abavandimwe babiri ku bw'imana rusi na mukarwabiza virginia baratandukanye umwe asigara mu rwanda undi ahunga intambara ajya muri kongo yahoze yitwa zayire ku bw'imana rusi arashaka mukuru we mukarwabiza virginia atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka kagugu umudugudu wa kadogo ndashakisha mukarwabiza virginia mupfana iki ni mukuru wanjye mwatandukanye mute twatandukanye mu ntambara yo muri mirongo icyenda na kane mwatandukaniye he ikibeho twahungiye mu nkambi ya mbazi turahava twerekeza ikibeho tugeze ikibeho turatandukana twebwe tugaruka iwacu mu cyaro we akomeza as- agenda aza muri kongo ageze muri kongo hari amakuru ye mwigeze mumenya
ntabwo twigeze tuyamenya twatandukaniye aho ngaho mwatandukaniye aho ngaho ikibeho kuva muri mirongo icyenda na kane kugeza ubu nta makuru ya mukarugabiza vision yamugeze mumenya ntabwo turayamenya ni we wari muto kuri we cyangwa ni we wari mukuru kuri wowe ni umwana wa kabiri wacu ni we mukuru kuko twavutse turi abana batandatu ahunga ajya muri kongo hari undi muntu bajyanye ntawe bajyanye kuko umwana we mukuru yari afite baraburanye ariko nyuma nawe tuza kumufata tumuhawe na croix rouge uwo mwana waje mu- mukamuhabwa na croix rouge croix rouge yari imuvanye muri kongo yari imuvanye he ntabwo yamukuye muri kongo yamufatiye mu rwanda n'ubundi Mm. ni ukuvuga rero ko ku mukuru wawe ashobora kuba atarageze muri kongo akiri ahantu mu rwanda oya ntabwo bishoboka yuko yaba akiri mu rwanda tukaba tutaramubona ubwo yaba atakiriho yaba yarapfiriye mu rwanda kuko umwana we ya- yatubwiye ko yari yaburanye na nyina noneho rero agatoragurwa n'abo bantu nyine croix rouge ikamutwara Mm. ariko mwebwe mwumva atari mu gihugu mukumva ashobora kuba ari hanze Eh, ntabwo ari mu gihugu kuko aramutse ari mu gihugu imyaka mirongo itatu ishize twaba twaramubonye none mu karugabiza ababyeyi be ababyeyi banyu baracyariho basaza nta basaza banyu mufite bari aho ngaho mu rwanda hariho umukecuru we papa wacu yapfuye kera nawe arabizi ariko mama wacu ariho aracyariho niba muri kano kanya mu karugabiza vijiniya ni mukuru wawe niba kumva ni iki wumva ushaka kumubwira icyo nshaka kumubwira namubwira yuko umuryango we wose ukiriho n'abana be babiri yasize mu rwanda bakiriho nta n'umwe wapfuye urakoze cyane rero ah, kubw'imana rusi kuba waje mu kiganiro agasaro kabura gushaka mukuru wawe mukarugabiza virginia ngaho ukomeze utegereze wizeye amahoro y'imana
agasaro kaburaga
uwitwa munyana yvonne wakuze ari imfubyi arashakisha nyina wabo clarisse bampire yvonne munyana atuye mu karere ka musanze mu murenge wa kimonyi akagari ka birira umudugudu wa rurembo nyina wabo kampire clarisse batandukanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine ikintu kinzanye mu mu kiganiro agasaro ka buraga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya cya mirongo icyenda na kane mwaburaniye he abo abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama mama ya- yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo Ba- bagiye muri kongo bari batuye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine baba igikondo mu karere ka kicukiro abo ushakisha ni bande rero bambwire harimo murumuna wa mama wanjye witwa kamire kararisi na musaza we witwa haragirimana jean pierre ariko kamire kararisa yigeze kwandika urwandiko yo- i- aruha kuruwa ruje twari abana batoya hari ahantu batu- twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza ku ruwaruje bari ban- yari yanditse avuga yuko bam- bamubwira niba hari abana ba muru- ba mukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku ruwaruje yuko twapfuye kandi duhari babeshye babizi neza kandi babishaka rwose yego barabishakaga bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo Iyi hari inyungu bari babifitemo kuko bash- bashakaga kwikubira imitungo ubwo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi ibyabo niko gusubiza ko nta ba- nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo ku- wo kuguma muri kongo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavu- yavugaga yuko ari ari muri kongo i bukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri uwo nguwo ni kampire clarisse naho se haragira imana jean pierre hari amakuru ye waba ufite yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika ni uwo nguwo hari abandi wifuza kumenya amakuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo oya ni abo ngabo bo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye kuba bakubwira yuko kampira ashobora kuba ari i bukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka bukavu hari mu buhe mwaka niba wibuka icyo nibuka cyo ni uko ngereranyije ni hagati ya ya bibiri na kane na bibiri gatanu wowe muri mirongo icyenda na kane wari ukiri muto cyane nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri mirongo icyenda na kane ari nawe kampire kararisa yabaze njye ntago nzi yitwa nde mukuru wanjye yitwa dushimimana solange ariko yari azwi ku kazina ka kavatire none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe iyi barayifashe nta nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwaho hagurwa na bene n'ira banki ya beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru hanyuma iyo banki beneri ni banki nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze nande yahaguze n'umuntu ubahagarariye cyangwa se yahaguze n'abo babareze bahifuzaga byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose babyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i kigali nta bundi nta wundi muntu twari bugeyo dusanga baradutatanya nyine batugejeje i rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganiro akasaro kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganiro agasaro kaburaga namwese mu rudusaro tw'u rwanda ntawe urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe isambu yari iri igikondo yego ubwo umurenge ni uwa kigarama uretse ko hitwaga nyine muri gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa kigarama akagari akagari ka bwerankore umudugudu wo ntabwo mwibuka bwerankore ndaharuzi birumvikana ariko mbwira nta banga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya kampire kararisa ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yari afunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubana na mukamarume mukamarume rero niwe wagurishije aho beneri yabashije kugura nyine kuko hose ntabwo beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana munyana uri mu rwanda yego ndi mu rwanda uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugeze aho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera hari umugabo aho ngaho mu rwanda ukunda guca impaka cyane cyane iyo abonye hari abantu barengana yitwa perezida wa repubulika paul kagame uwo muntu ko akunda gusura u rwanda ko n'aho imusanze yahaje wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze aha arafungurwa afunguwe nawe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya hakagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka ngo agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twarabuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko imana izabishaka none se ubu tuvugana uri mu karere ka musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wa mugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi ikanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura papa wawe witwaga nde ntago muzi ntago nigeze menya amazina ye ntago muzi nta nubwo nzi irengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga nanamubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba kamire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwawe ushaka mu gasaro ka buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yaba ari y'urukundo mubwire icyakuzinduye ni iki wifuza kumubwira icyo nifuza kumubwira kamire kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira ni uko abana ba mukuru we mukamana beatrice y'uko bariho turahari turahari turi babiri ngewe n'ubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye kavatiri nawe arahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi ntabahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro ka buraga gira amahoro y'imana murakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mu nkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ndakira umwana ushaka umuryango we ababyeyi be bombi na bashiki be yitwa maurice gasongo batandukaniye mu nkambi ya kashusha muri kivu y'epfo mu cyahoze cyitwa zayire ubu atuye mu karere ka gisagara umurenge wa save akagari ka gatoki mu cyahoze ari perefegitura ya butare ikinzanye ni ukumfasha gushaka ababyeyi kuko numvise mu gasaro ka buraga harimo abantu baba baraburanye n'ababo ariko bakaza kubonekamo babifashijwemo namwe none wowe ababyeyi bawe ushaka mwatandukanye ryari mwatandukaniye he twatandukanye ahagana muri mirongo icyenda na kane muri buvira muri congo mu nkambi twitaga gashusha aje kuba ibibazo waba intambara itandukanya abantu nanjye yanandukanije n'ababyeyi twari abana bane nanjye wa kane ubwo bose twaratandukanye n'ababyeyi babiri papa bamwitaga gasongo kerema mama bamwitaga mukantabana sofi murumuna wanjye bamwitaga nkuru nziza kayishema dadayi hanyuma mushiki wanjye mukuru bamwitaga uwituze clementine umukurikiye bamwitaga uwiduhaye clemence clementine na clemence byaturukaga ku mazina ya papa bitaga crema izina bakundaga kunyita kera ry'aga ry'irihimbano niko nabivuga ariko niko ababyeyi bari baranyise banyitaga rubaduka iryo zina bahita bumva bakumva kuko ko nyiriho kandi ndi umuhungu wabo banyitaga rubaduka ku bw'impamvu y'uko mama iyo yagendaga ngo ansize ndyamye ngo ntabwo azi ikintu cyabaga hagati yanjye nawe iyo yapfaga kuba avuze gusa ngo ndagiye nahitaga mbaduka nkarira ni aho ngaho iryo zina ryaturutse niko abantu bene wacu bambwira ngo ni aho ngaho iryo zina ryaturutse ni ukuvuga ko kuva inkambi zasenywa muri uvira gutura mirongo icyenda na gatandatu watandukanye n'ababyeyi bawe papa wawe na mama wawe yego wari ufite imyaka ingahe wowe icyo gihe ntabwo nyibuka neza hagati kuko ubu ngubu mfite mirongo itatu n'itatu navutse muri mirongo icyenda na rimwe ntabwo mbyibuka neza yari hagati y'ibiri n'igice n'itatu n'igice gutya kuko ndabyibuka amasasu avuga njya gutandukana n'ababyeyi banjye hari umusore twari twarahunganye kuko ni umusore mama yakundaga guha ikiraka cyo guhinga bamuhaye ibintu muri iyo ntambara bamushyirira radiyo mu mufuka bamushyirira imyenda mu mufuka barabimuha ngo tuzahura nyimara kumva iryo jambo ngo tuzahura nanjye mpita mukurikira ubu ni uko nasize ababyeyi banjye maze gukurikira uwo mugabo nawe tugeraho turatandukana ndarorongota nashiduka ndi mu ishyamba jyenyine bwaje kunyereraho ndaryama kuruwaruje iza kunoragura muri iryo shyamba injyana kuba muri konserine ku kabutare hano hasigaye higa n'ababana n'ubumuga abanyeshuri babana n'ubumuga konserine rero yaje kuducyura yanjyanye kwa nyogokuru mu ahantu bita mu nkomero igitwe sogokuru yaje gupfa ngo nanjye mfata inzira mba mu muhanda nza kubona abagira neza ndiga ndarangiza ubu ngubu ndi umwarimu ndi umwarimu imana ishimwe
umwarimu kandi biranezeza cyane ko burya iyo umuntu abona ko nta buzima ariko akaza kububona arishima cyane akaba hari n'ikintu amariye igihugu muri rusange mu rugo hari mwima kavukire i nyanza muri busasamana hari mwimara mushirarongo hanyuma murumuna wanjye bamwitaga nkuru nziza akayishema dadaye hari n'undi mwana murumuna wacu ababyeyi babyariye hanze muri congo muri uvira mu nkambi ya uvira amakuru yangezeho kuko wa mugabo wa musore nababwiye twahunganye yaje gutahuka nyuma yo gutandukana nawe asanga aho ngaho kwa kwa kwa kwa sogokuru wanjye ubyara mama niho kuruwa ruje ya ya konserine nyuma yo gufunga niho yanjyanye ubwo rero yaje kuhansanga ambwira ko ako kana na kapfuye ababyeyi banjye babyariye muri Uvira muri Kongo kitabye Imana ariko ngize amahirwe rwose imyaka ishize ni myinshi ngira ngo twatandukanye afite imyaka mike none ngejeje imyaka mirongo itatu n'itatu narashatse mfite umwana rwose byanshimisha cyane mbonye ababyeyi banjye na bashiki banjye ko uwo muntu yavuye ambwira ko bashiki banjye bashatse muri congo
yakubwiye aho batuye
ntabwo yigeze ambwira aho batuye kuko nawe yari umuhisi ashaka uburyo yakwigarukira mu rwanda nta nubwo yatinze gusa sogokuru wanjye ubyara ubyara papa wanjye ni umukongomani yabaga buvira ikintu njye nibuka ni uko aho hantu hari ahantu hagabanya kongo n'uburundi harimo tanganyika mo hagati icyo kintu nibuka ni muri Uvira uko biri kose niho bari kuko ni naho mu rugo kwa papa kwa sogokuru ubyara papa ni naho mu rugo ariko papa yari yarashatse umunyarwandakazi afite n'ubwenegihugu bwo mu rwanda none rero niba papa wawe mama wawe bashiki bawe bakumva muri kano kanya wababwiye byinshi ariko uyu ni wa munota usoza babwira nawe icyumva ushaka kubabwira nyuma y'imyaka makumyabiri n'icyenda mutabonana
ikintu nababwira cya mbere ni uko nifuza kubabona bimura ku mutima igihe cyose no kwigunga n'ubuzima butari bwiza naciyemo bwari ukugira ngo nse nk'uwibagiza urukundo mfitiye abantu nabasha kubona hafi yanjye ubwo nanywaga itabi nkanywa alukore nkanywa esanse ari ukugira ngo mbyibagize gusa ndashimira imana ko ibyo nabyo nabashije kubireka rwose ndabakunda mbahoza ku mutima natandukanye nabo nkiri muto ubusi wambwira ngo mushiki wanjye asa atya ntiwambwira ngo mama wanjye asa atya oya ntabwo mbizi mbese mbahoza ku mutima nk'ababyeyi banjye mbahoza ku mutima nk'umuryango wanjye rwose birambabaza cyane kugera aho nshakiye kugera aho imana imaye umugisha tukabyara njye na madame rwose ikintu cya mbere gishobora kumbaho mbashije kubona ababyeyi banjye nubwo atari njye ugena ubuzima nshobora kwiyongera igihe cyo kubaho imana ifashije bakaba bari kunyumva bumve ko mbakunda kandi mbakumbuye kandi mbahoza ku mutima Maurice gasongo urakoze cyane ko wabaje mu kiganiro agasaro kaburaga uri umwana ushaka umuryango ndasaba cyane kugira ngo babe bakiriho kandi babe bakumva bazatumireho vuba tubahuze ngaho rero komera amahoro y'imana murakoze cyane imana ibaha umugisha kandi ikomeze iteze imbere kino kiganiro gihuza abantu bashenguwe imitima no kubura ababo murakoze imana ibaha umugisha agasaro kaburaga karabonetse agasaro
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi abashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere isubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venusite nshimiyimana murakagira urugwiro
diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro